bandanya kumviriza ijwi ry'amerika amahoro nshuti bakunzi muri teze amatwi ibiganiro vy'iradiyo rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane ninahazwe ndabipfurije ikaze mu biganiro tubafitiye muri kano kanya mu nda harara inzara hakavyuka inzigo nk'umwana akirirwa atariye cyangwa akarya indya rimwe ku munsi no ku munsi uwirose rimwe ku munsi we ashima imana burya biragoye uyu ni umwe mu bavyeyi baba muri komuni gitanga y'intara ya rutana mu gihugu c'u burundi avuga ko basa nk'abacitse intege ubukene ngo ni bwinshi abana inzara irabarembeje bigatuma badatonda mu masomero iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida wa nigeria muhammadu buhari mu rugendo yarimwo kuri uno wa gatatu mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu yabonanye n'abavyeyi b'abanyeshuri ijana cumi bo mu gisagara ca dapchi banyurujwe na boko harame mu kwezi guheze buhari yabwiye abavyeyi ko igisirikare n'abajeje umutekano bakora ijoro n'umutaga kugira ngo babohoze abanyeshuri bose mu minota mirongo ine n'itanu yamaranye nabo yababwiye ko leta yiwe izohana ivyaha vyakozwe na boko harame harimo n'ivyakozewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane imbere y'uko ashikira ubutegetsi iryo nyuruzwa ryo mu gisagara ca dapchi ryabaye mu gihe igihugu cari kicibuka abakobwa amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu bo mw'ishure ryisumbuye rya chibok ni muri leta ya borno mu kwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane inyuruzwa ryahungabanije amakungu aho gushika ubu ijana cumi na babiri muri abo bakobwa bataraboneka boko haram watanguye ubwicanyi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cenda mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ubwo bwicanyi hamwe n'ibikorwa vya gisirikare bimaze guhitana abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri hamwe n'imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu bateshejwe ingo zabo ibikorwa vyo gutanga imfashanyo mu gisagara ca Bangasu muri Centrafrica vyarahagaritswe nyuma yaho ivyuma n'ibikoresho vy'amashirahamwe ane akorera muri ico gisagara co mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu vyibiwe ivyo vyashikirijwe kuno wa gatatu Ibangi na Joseph Inganji arongoye ibiro vy'ishamwe mpuzamakungu ONU bijejwe imfashanyo OCHA mu mfunyapfunyo ku musi wa gatanu heze abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba bo mu muhari w'aba antibalaka barateye ubukiko bw'ishirahamwe Cordaid nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe onu muri Centrafrica MINUSCA imiduga amapikipiki hamwe n'ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva ku zuba vy'amashirahamwe atari make vyaribwe kuri uwo musi nyene nk'uko vyemezwa n'umukuru w'ibiro vya OCHA umushikiriza amanza mukuru wa Liberia ejo kwa gatatu yavuze ko igihugu ciwe casohoye imitahe yo gufata abantu barenga amajana abiri b'abanyalibiya hamwe n'abanyamahanga bagize uruhara mu rudandazwa rw'abimukira mu mpisho babatwara ku nkengera z'uburayi ibiro vy'umushikiriza amanza mukuru bitangaza ko mu baronderwa harimwo abajeje umutekano abarongoye amakambi yapfungirwamwo abimukira hamwe n'abakozi b'amambasade y'ibihugu vya Afrika muri Libya bimwe mu vyaha bagirizwa harimo gutunganya ibikorwa mu gisata c'abimukira kugurisha abantu ubwicanyi no gufata abagore ku ngufu radiyo ijwi amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku bari mu rwanda muratwumva atankumanzi ku ijana na kane n'ibice bitatu ku mirongo ya fm mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muce ku rubuga rwa interineti ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com iradiyo mwatoye kumviriza iri kandi kuri facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico urwanywe wanyu mu ntara duhera uno musi mu karere ka ngoma ni mu murenge wa kazo mu ntara y'uburasirazuba mu gihugu c'u rwanda aho umugenzi wacu asumta kabuye yanyarukiye kuraba uko ikibazo c'inzara cari kimaze imisi kivugwa muri ako karere cifashe asumta amahoro ngaho mu karere ka ngoma
amahoro diane ico kibazo c'inzara cari kimaze iminsi kivugwa ngaho wififashe gute wabonye bimeze gute nakubwira ko ikibazo cy'inzara cyari kiyamaze iminsi abaturage bambwiye ko haciye nk'ukwezi amezi abiri basa nk'abarimo kukivamo kuko bejeje ibigori hanyuma bakavuga bati twejeje ibigori turarya umutima w'ibigori turarya impungure turanywa igikoma mbese ubuzima busa nk'aho bu- bu- burimo kugenda bugaruka buba neza hari rero abandi bantu b'abakene eh, ubu- abo- turi kumwe mu muhanda bavuye gufata ihene reka mbangire nk'umwe nguha akubwire ikintu yumva izo hene zizamufasha kuko batoranyije ba bantu baba mu byiciro bya mbere b'abakene cyane none babahaye amatungo uri kumwe n'umubyeyi yitwa ni mama ntabimana beatrice Mhm, beatrice Yeye- uvuye uvuye kuronsa Yeye- ruswa gahene ego
ntuye mu kabaya umudugudu w'akabaya Mhm, akagari k'umukamba mhm.
Eh.
ako gahene Iyo bakuru bampa Mhm.
Eh?
iyo hene baguhaye izo gumarira iki ubukene wari ufise ubona ko bukemutse
ihene bampaye ngiye gukora rwose umushinga nari mu nzu ituzi itameze neza Mhm, ubu ngiye kubaka inzu rwose ndebe ko yanyongera yanzamura izo hene zanzamura mhm, nkajya nitenuza rwose ubukene bu- bushobokera bwose ndi kubura mhm. Ari- nta n'igikoni nari mfite ye ngiye kucyubaka Mm, ariko ubu byifashe gute imiryango yanyu ubukene bwaragabanutse
ubukene bwaragabanutse ubu rwose twejeje ibigori turi ku gakoma n'ubugari rwose n'agahunga rwose mo turakarya cyane nuko murakoze cyane rwose asumta kaboyi urakoze nkureke ubandanye bivuganira n'abo banyagihugu wagendeye hama ejo twemerere kuzotuzanira inkuru yuzuye neza urakoze cyane diane ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda murumvise ko mu karere ka ngoma mu murenge wa kazo mu ntara y'uburasirazuba y'u rwanda abanyagihugu bavuga ko inzara bari bamaranye igihe yatorewe umuti ariko abo muri komini gitanga intara ya rutana mu burundi bo bavuga yuko ikibugarije ni mu kanya isase duca tubigarukako iyo nzara nari mpejeje kubabwira ivugwa muri komini gitanga intara ya rutana mu gihugu cy'u Burundi iri kwituma abanyeshuri bata amashuri nk'uko mubyumva mu inkuru y'umumenyeshamakuru y'ijwi ry'amerika mu rutana alain yves irankunda uyo muce w'iyo miryango yugarijwe n'ubukene igize komine gitanga ahanini igizwe n'abanyagihugu birimizi baziye uburaro n'uburamuko mu mwimbu uvuye mu vyo birimiye mu gihe ca none abo banyagihugu bemeza ko amikoro yagabanutse bafatiye uko bari babayeho mu myaka icumi ihitiye mu vyo gufungura ivyo rero bigatuma gufungurira abana babo bicika umuzigo uremereye pascal nkezabahizi aratuyagira kubera izuba ryatse nabi umwumbu waciye ugabanuka naho umuntu aba afise aza gusoroma uca udushorera mu isoko rimwe zange zikenya ubwo nyene dufise ubukene ubwa mbere utangira kubura ni ukugaburira abana ndarima sinimbura mu mwaka uheze nateye ibiharage by'ijana na cumi na bitanu ndabiteragira byose ibyo biharage sinakuyemo n'iby'uruhu inkore nizo nimbuye nk'ikiro amajana abiri cyonyene ibyo nibyo byatunze abantu biratugora nyene none ko atabo bafise baza baza baraba twebwe hanyuma utwo bagusanganya duke turi twishi two kurya barya utwo nyene umuntu aremanga none kutota ibibondo warabivyaye mu nda harara inzara hakavyuka inzigo nk'umwana akirirwa atariye cyangwa akarya indya rimwe ku munsi no ku munsi hari uwirose rimwe ku munsi we ashima imana burya biragoye baheba amashuri kandi batoba abana vya nkiyeko bihanganira ubwo buzima bita ko ari bubi buhanze abavyeyi babo ntibaba bakija ku ishure irakoze ive ati hari igihe byi- twabitomboza n'igihe byabura naratonda ku ishuri muga- kubera navuga ati kangira umwete hari igihe usanga ibintu biguma bironko nyene najya nko ku- nka saa sita mu ijoro nkataha nkaca ndyama ubukene buragwira nca bisabwa yuko nca bikoranamo ni- no kubura ibyo umuntu afungura hanyuma nca ndabiheba ku ishuri iyo ndonka ibyo nguma mfungura nari kuguma mbandanya muga nawe nari kuronka ibikoresho umva nkaguma n- ntaronka ibyo mfungura sinari kuronka ububasha bwo gusubira ku ishuri tumenyeshe ko gushika ubu mu bugenduzi bw'indero n'inyigisho muri komine gitanga bwemeza ko ibitigiri vy'abana vya baba amajana indwi na mirongo ibiri na babiri bamaze guheba ishure kubera ubwo bukene buvugwa mu miryango baturukamwo muri aya mezi atatu arangiye nzohabonayo silver arongoye ubwo bugenduzi ati ivyemezo ni uko bariheba baja gupagasa kugira babeho n'abavyeyi babo turabona abana baguma eh, bata amashure baja ahanini hanze y'igihugu baca i tanzaniya Eh, mu bituma abanyeshuri baheba ahanini turabona kubera ubukene abana biyadukiza bakazababona baravyishyura baragiye turabona eh, abanyeshuri bariko baraheba ku rugero runini tugereranije n'umwaka uhetse mu gice cya gatatu niho twahora tubona ibitigiri binini mugabo uno mwaka biriko biradutangaza kubona igitigiri cadutse mu mashirahamwe aharanira agateka k'ibibondo mu burundi babona ko atawobideha ubukene buriho kandi ari bwo buriko butuma abana baticizere ca kazuza kabo mu vyo kwiga jacques nshimirimana arongoye fenadebe urunani rwo yavugira abana mu burundi aravuga ico bariko barakora kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti ibibazo by'ubukene hajya abana barabibona ashitse muhira akarara ubusa akabwirirwa rimwe na rimwe rero abana baca bashobora kwironderera inyishu bikaca bituma ibitigiri vy'abana baheba amashuri bagomba kurondera inyishu z'ivyo bibazo biri mu miryango ivyo bitigiri biba binini cane iki kibazo tukigira icacu turiko turavugana nabo mu bushikiranganji bw'indero kugira ngo twigire hamwe ivyokorwa mu maguru masha kugira ngo ico gitigiri c'abana bariko baheba amashuri kigabanuke binashobotse gihagarare turiko turahimiriza abavyeyi n'abana kugira ngo abavyeyi bashiremo inguvu binanate abo bishoboka bagumize abana ku ishuri kuko iyo tubamvuga ntabo bishoboka hari aho binanirana turabizi ubuzima ingene bugenda mu muryango n'aho azohera tubitse umukanda mu myaka iri imbere azobona yuko yatubitse uwo mukanda bikwiriye ikindi kibazo kidakwiye gufata minenegwe ni kijanye n'uko urwaruka rurangiza amashure rukamara igihe kirekire ruri mu bushomeri kubw'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'ibibondo mu burundi fenadebe leta iticariye ico kibazo ingorane z'ubukene mu miryango zizobumurengera maze indero igende mazima yongo mu ntara ya rutana mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika Alaiva irankunda arakenuye cyane kuri iyo nkuru yiwe mushobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com muja handitse ikiganiro iwanyu mu ntara mu mwanya uri imbere turabafitiye n'amakuru avugwa mu makambi ariko mudukundire tubanze ducishe amaso ku mbuga ngurukana bumenyi ku nkuru ziriko ziracanacanako
ca bijya biga biranugwanugwa ko ari vyo eka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari vyo nivyo Sivyo.
nivyo eka sivyo ehe dupinge Ehe.
ehe dupinge Ehe.
utanga iki mupinga mupinga iki umviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
inkuru rero tubona iriko iracanacana ko rwose ku mbuga ngurukana bumenyi ijanye n'amakuru avuga ko umuganga w'abana mu gihugu c'u Burundi Dr Ameline Jimbere yoba yaratanze eh, am, yarahamagariye abavyeyi ku bijanye n'ibiterwa bimwe bimwe bishobora kunganira mu buvuzi bw'inkorora yimonogoje inkorora yimonogoje mu bana bamwe mu basomye mu bariko barasoma n'abasomye iyo nkuru baragize ico bayivugako bavuga bati mbega none uwo muganga yoba ariko arahamagarira abavyeyi guheba imiti kizungu bagakoresha ikirundi gusa menyesha amakuru wacu Diane Ndonse ari bujumbura yaravuganye nawe kugira ngo avuge ico yashatse kuvuga reka twumvirize inkuru yaduteguriye inkuru yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi na cyane cyane ku rubuga rwa whatsapp ivuga impanuro zijyanye n'inyifato ababyeyi bakwiye kugira igihe umwana agwaye inkorora zatanzwe na muganga ameline jimbere yanonosoye ibijyanye n'ubuvuzi bw'indwara z'abana akorera mu gisagara cya bujumbura afatiye ku nkorora idasanzwe yibonekeza muri kino gihe mu bana bakiri munsi y'imyaka itanu aha rero hari abibagije ko iyo nkorora yoba ari umugera mushasha utoba wari umenyerewe muganga amerini imbere yemeza ko iyo nkorora iri mu bana muri iki gihe atayo yari aherutse kubona inkorora muri uku kwezi kwa kabiri yabaye nyinshi cyane gusumba ibindi bihe byose nari maze kubona bihora bishika hariho imyaka ukavuga uti uwu mwaka vyananiranye mu mwaka uheze vyari bimeze uko barakoroye ku buryo budasanzwe baragwara ibicurane baracibwamwo baragwara ku mubiri barafatana amaso utuntu twinshi ubona ko twavuye ku gicu kitari ciza ni ukuvuga ico gicu ko cari catumye haba tumikrobe ni imigera y'indwara imigera ihindagurika bivanye n'igicu maze rero abana baragwaye cyane gusumba ibindi bihe uko ibintu biri uyu muganga avuga ko ubuvuzi bw'inkorora ku bana bari munsi y'imyaka ibiri butoroshe asigura ko biva ku bukene bw'imiti bagenewe ikoreshwa mu buryo bwo gupompa nk'imwemu imiti ya gripe nk'uko iri yose yose atanumwe uvuyemwo handitse ko itangura gukoreshwa guhera ku myaka ibiri maze rero twategerejwe kuyikoresha imyaka ibiri itarakwira tukagabanya kugira ngo turabe ingene twashobora gufasha abo bana kuko bose ntibashobora gukoreshwa imiti ijya isha mu mpwemu kuko icyo bita nebulisation ni hake muri iki gihugu mbere ni hake cyane hake rwose nimba hashika habiri bizoba ari byiza bashobora gukoresha ubwo buryo naho nyine imiti yose naho ishobora guca muri ubwo buryo ikenewe ntiheza ngo iboneke ni nayo mpamvu rero novuga ko byarabaye nk'ibigorana ariko ngira ngo ibicu bizogenda biba byiza muri rusangi abanyagihugu basanzwe bikora ku buvuzi kama inkorora yo ntikunzwe kujanwa kwa muganga uyu ni umwe mu banyagihugu asaba ko ubuvuzi kama butobura ikibanza ni ukuri umuti w'ikirundi mu bisanzwe ba sogokuru baguma bawukoresha mbere byiza byiza mwebwe mwaje mu- muduha iki kiganiro mwodushika imbere ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa kuko agashitsi ka kera kavumbi ku muriro nitwaje muri bishasha hirya y'ivyo tuzobukenera tutakironka abantu bawuduha baduhe inyigisho y'ukungene umuti w'ikirundi ushobora gutangwa ku rugero rushimishije kandi rudashobora konona umwenegihugu muganga amerini imbere nk'uwanonosoye ibijanye n'ingaburo y'abana hejuru y'ubuvuzi bw'indwara zabo aremeza ko hari amavitamine ari mu biterwa bimwe bimwe nk'umufumbegeti ikizirankogwa umuravumba hamwe n'indimu ivanze n'ubuki bishobora gufasha umubiri kwigwanira gutyo bikagabanya ubukazi bw'indwara ahanini ashimikira ko bifasha korosha umuhogo kugira ngo woye guharuka ariko rero muganga amerini imbere aragabisha mu buryo bukwiye gukoreshwa kandi ahakana ko bidakwiye gufatwa nk'imiti ivura nk'uko hari abavyakiriye muri ubwo buryo ni ukuvuga ni utuntu dushobora gufasha umubiri kwigwanira kandi tukagabanura ubukazi bw'indwara rero nibyo mperutse kuvuga ko hariho ibiterwa bimwe bimwe umuvyeyi ashobora gukoresha bikiri bishasha munyumve neza aha ndahahagarara cane si vyiza ko umuntu agenda afate ikizirankogwe agisekure hanyuma agiteke akimimine acashira mu icupa ngo aze araha umwana kuko kirashobora kugasha kirashobora gukariha ivyo o- uwabigize biri ku gatwe kiwe ngiki ico navuze kandi nongeye gusubiramo hariho imiti ituma mu muhogo horoha hadaharuka nk'uko hari guharuka harimwo ikizirankugwa iyo ugishizemo ubuki hariho indimu iyo uvanze n'ubuki ugashira mu tuzi dushushe urashobora no gukoresha umuravumba nawo nyene urorosha umuhogo ushoboye gushiramo ubuki uyu muganga aratanga umuco kuko ingene ingaburo nk'izo zihabwa abana ariko n'ikindi nshatse kugaruka ko ni uko ibyo bintu uko ari bitatu ntibabivanga ukoresha kimwe kimwe mbese bivanye n'umwana ingena angana kuko nk'umwana atarakwiza umwaka indimu iramubabaza cyane niba umuntu ayikoresheje ayishyira mu tuzi dushushe kandi agashiramo duke cyane iyo aba byanakunda akabirya nk'imbombo mbere kugira ngo bigende buke buke kandi ukabikoresha rimwe ku munsi ku mugoroba kugira ngo umuhogo ugume woroshe wa mwana ntakorore rwose kuko benshi barakorora bakadahwa ndetse bakandurukiramwo no kuzingama muganga amerini imbere avuga ko ivyo bishobora kuba birafasha umwana mu gihe atabimenyetso afise byo kuremba nko kudafungura kuyogwa hamwe no gushuha akabona ko ari vyiza gutanga umuco nk'uyo kuko hari abasanzwe bagura imiti batandikiwe n'umuganga bakivurira abana babo ivyo avuga ko vyama vyagize ingaruka mbi ku magara y'ibibondo nk'uko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse ku bijanye n'iyi nkuru duhere kuri uyu yavuze ati uyu wewe adusubije mu buvuzi bw'imiti y'ikirundi uyu nawe avuga ati ntabara none iyo abazungu yoyo dufata simbona ifise ibyo yica n'ibyo ikiza hari n'uyu yanditse ati ehe ariko mwe murantangaza none gishasha atubwiye niki ivyo biri mu byo basokuru baturatse kandi rugereka ataraza byaratuvura tugakira tubandanye n'uyavuga ati ibyo vyega nyene kubivuga tugarukirize kuri uyavuga ati uyo muganga n'imvyeyi basi ashaka kujijura abavyeyi ingaburo zamyeho kuva kera na rindi ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina murabimenyereye ko tubashikiriza n'amakuru avugwa mu makambi duhererero mu ikambi ya mahama iri mu gihugu cy'u rwanda ivugwamo bamwe mu banyeshuri b'abarundi bahungiye bahora bafashwa n'ishyirahamwe maison shalom bavuga ko batagira ayo bacira n'ayo bamira n'inyuma yaho iryo shirahamwe rihagarika imfashanyo ryahora ribaronsa inkuru turazumenyesha amakuru y'ijwi rya amerika mu rwanda desire hatungimana abanyeshuri mirongo itanu bo mu ikambi ya mahama barihiwe amashuri yisumbuye na maison shalom bakiga mu mashuri y'indaro nibo barangije uno mwaka abanyeshuri ubu basubiye mu ikambi aho batabona akazoza kabo uno akaba agaragaza amakenga afise iyo wize uba ushaka gutera imbere ndetse ugateza imbere n'igihugu ariko iyo wize ntujye kuri kaminuza n'ibyo wize nta kintu bikumarira uragenda ukaba uwiyo ukayoberwa n'uko wize kuko ubumenyi buba buri mu makaye ntuburi kubukoresha mbona ko kabisa iyo wize ntujya kuri kaminuza nk'uko natwe tumeze ndabona yuko ari ibintu tubyakira nabi cyane sinababeshya uno munyeshuri yari amaze imyaka ibiri aba mu buraro ku ishuri rya rusumo high school amenyesha ko aho asubiriye mu ikambi ubuzima butari ko buramworohera na gatoya amenyesha ko hari n'igihe abona ko yataye umwanya ubuzima turimo ngaha mu kambi ni ubuzima bugoye cyane uravye ku muntu aheruka kuva ku ishuri ukaza nta n'uwahora agu- agufata mu mugongo agasa nkaho umenga arakwikawushije ntasubire kukubona ntusubire kumubona ukamenga araguhevye ntakubwira ngo anakureme nk'umutima w'icyizere yuko ejo canke ejo bundi ushobora kuronka ishuri nawe ubwawe urabaho atacizigiro ufise rero ngaho ukuntu tuhabaye tuhabaye nabi nta kazi nta co gukora natwe turibaza mbega amashuri twize yoba azotumarira iki canke ntaco amaze kuko tutanaronka naho dushobora kuronka dukora n'uturaka dutandukanye birashika rero ukiyumvira uti narataye umwanya Eh, hari igihe bishika ukiyumvira ugasanga umenga warataye umwanya cyangwa ugasanga umenga wari gutuma ubyihoza kuko iyo ubonye wize n'umubyeyi yagukurikiranye agaca umenga ara- agusohoye agaca aguheba mbo ntatuma kuganiriza basiga mu ngurane ibitekerezo umenye igihugu bigenza gute canke amashuri wize yogufasha gute urumva ko umenga usho- ushobora gusanga warataye umwanya muri maison shalom bakurikiranye ugugwaruka mu mashuri yisumbuye muri kino gihe bamenyesha ko ata buryo bafise bwo kubarihira muri kaminuza abanyeshuri nabo babona ko basa n'abataye umwanya kubona biga hanyuma ntibaronke aho babandaniriza richard nijimbere arongoye maison shalom wewe abona ko igikorwa bakoze gishemeye Eh, si igikorwa tuba duciye hagati kuko ubwo bumenyi baba baronse bari mu mashure eh, y'indaro eh, birashoboka cyane yuko iyo bitakunda bakaja muri ayo mashure y'indaro ubwo bumenyi bata- batari gushobora kuburonka hariho abaronka amahirwe yo ku- kuja mu migambi nka kepla dafi ibyo rero urumva yuko twebwe kuba twabateguye kugira ngo babe bashobora ku- kuja no muri iyo migambi yose eh, zirafasha twebwe tubona yuko igikorwa tuba twagikoze kandi neza Maison Shalom imenyesha ko itagishoboye kurihira abanyeshuri muri kaminuza muri uno mwaka isanzwe ifata mu mugongo abanyeshuri majana atatu na mirongo ibiri na gatandatu biga mu makaminuza atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desire tukiri ku makuru avugwa mu gisata c'impunzi amashirahamwe atandukanye akora muri ico gisata muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaragendeye impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu ivyo bayaze n'igituma c'urwo rugendo muravyumva mu nkuru irambuye twateguriwe na Vedaste Ngabo
intumwa z'abaterankunga b'ibihugu bisanzwe bifasha inkambi yo mu rusenda birimo leta zunze ubumwe za amerika ububirigi ubutaliyani ndetse n'ubuhorandi zagendera inkambi yo mu rusenda mu rwego rwo kureba ubuzima impunzi z'abarundi zibayemo kuri none mu matsinda atandukanye arimo itsinda ry'urubyiruko ababyeyi ndetse n'abayobozi b'inkambi aba bashyitsi bagiye bakorana nabo ibiganiro ibibazo byo kugabanuka kw'ibiribwa ndetse no kutagira igishoro cyafasha impunzi gukora imishinga y'ubuhinzi n'ubucuruzi byagiye bigarukwaho mu biganiro aya matsinda atandukanye yagiye akorana n'abaterankunga abashyitsi bari baje kugira ngo bamenye ingorane dufise ngaha mu ikambi natwe tubabwire ibibazo byacu kuko batubajije ibibazo byinshi bijyanye n'uko ukuntu dupokera turonka gute twababwiye ko twavuye ku madorari cumi n'atanu tuja ku madorari cumi n'abiri kandi ibyo bintu bidufitiye ingorane zikomeye cyane ata kintu turonse kidufasha kugira ngo tube two kwiteza imbere mu bindi bintu yuko dushobora kugira ingorane banatubaje ati no mu gihe mupokera bigenda gute nta ngorane mugira twababwiye yuko dufise ingorane nyinshi hari n'ibibazo by'amakarata adasoma amakarata yatakaye ingorane nyinshi ati none muronka impapuro zibafasha kugira musirikire gute twababwiye ati duca muri seneri seneri nigerageza kudusigura ati no umuntu atakaje esike bose barazi iyo babariza twabwiye ati uwutahazi acaza kuri komite directeur twebwe iwacu tugaca tumwereka ko aja kuri seneri canke aja kuri aseri kugira ngo abaze izo mpapuro bo muri vyo batwemereye ko bagiye gushikana ubutumwa bwacu hama kandi bazogaruka hariho abamereye yuko bashobora kugaruka mu mezi nk'atatu kugira baze noneho rero twicare tuvugane umwanya utari muto kuko banyaruka andreas kiroshof ni umuvugizi wa seri ku rwego rwa repubulika ya demokarasi ya kongo yemeza yuko izi ntumwa zasanze impunzi zifite ikibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa ariko iki kibazo cyaturutse ku igabanuka ry'inkunga y'amafaranga abaterankunga bari basanzwe bafashisha impunzi ziba muri kongo aho ayo mafaranga yagabanutseho umunani ku ijana ariko hari icyizere ko bishobora kuzasubira mu buryo hagati aho abagendana n'ubumuga bo mu nkambi yo mu rusenda batangaza yuko batahawe umwanya wo kuganiriza izi ntumwa zari ziyobowe na christine frost intumwa ya bureau of population refugee and immigration kandi abagendana n'ubumuga by'umwihariko aribo bakunze kugenda bahura n'ibibazo mu bisanzwe twebwe twari twifuje ko natwe twovuga tugaserukirwa abagendana ubumuga bo mu nkambi ya rusenga muga ntitwaronse umwanya mwiza wisanzuye kugira ngo natwe tugire ikintu twavuga twari dufise byinshi twashobora kuyaga n'abo mugabo twaronse umwanya wo kuvugana nabo twari dufise uburyo bwiza bwo kuvuga uburyo tubayeho mu nkambi hari byinshi dukenera tutashobora kuronka ubuvuzi eh, mbo hariho benshi bari bafise amataransifere yo kuja kuvurirwa ibukavu igoma canke nko mu kindi gihugu ku bafise amakadi asanzwe mbwa tutaronse umwanya mwiza kuko dushobora kuronka ubwo buvuzi ico ni kimwe ica kabiri ikijanye n'uburaro kuko inzu nyinshi tubamwo zaraheze amahema ziranapfa cane abana bakabura n'ingene baryama kuko benshi muri twebwe harimwo abubatse harimwo abana usanga batava aho bari banerera aho baryamye bagasoba aho baryamye muga impunzu ntazo baronka icyo baryamako ntikiboneka n'inzu babamwo zirava nka nyinshi kandi nyinshi zarabomotse izi ntumwa zari ziyobowe ku rwego rwa leta n'umuyobozi wa teritwari fizi mbere yo gusoza uruzinduko rwazo zikaba zagendereye impunzi z'abarundi zisanzwe zikora ibizuku muri iyi nkambi yo mu rusenda vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero nshuti bakunze usibye ico kiganiro muri sanga tubatumiremo saa kumi turabatumiye kandi igihe c'isaha cumi na zibiri mu makuru aza kuhagezweho mu gihugu c'u Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho tuzakuba turiko turashikiriza amakuru arambuye azobagezweho kw'isi na cane cane muri Afrika Diane Nahazwe Magbili ya Bero hamwe na Engineer Linus mwari kumwe muri kano kanya twempi twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu muraguma mwumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye